bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika bari uganda mu karere ka kisoro na mwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru y'ukuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane ninahazwe mu burundi ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro istebu mu mpfunyapfunyo cemeza ko ibice birenga mirongo ine kw'ijana vy'ingo zirigwa zitaronse ico zifungura dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwa kera kuko twari ku bice ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu kw'ijana uni nicola ndayishimiye atwara ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro mu burundi istebu mu mpfunyapfunyo iyo nkuru iri muzo tugarukako handi hato reka ariko imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu yagezeho hirya nino ku isi aho polisi ya nigeria yatabaye abantu bagera kuri mirongo irindwi n'indwi barimwo abana bari bamaze amezi bapfungiranye mu rusengero ruri muri leta ya ondo iri mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu amakuru atangwa n'igipolisi ca nigeria yemeza ko abatabawe bari bamaze amezi agera kuri atandatu bugaraniye mu nyubakwa yo munsi y'urusengero rwitwa hall bible belief church bari bagiye kwiyugaranira muri iyo nyubakwa babwiwe ko bagiye kurindirirayo umuzi wa yezu kristu polisi ya nigeria ikemeza ko naho abenshi mu bariyo bagiye ku bushake bwabo hari abatwaweho ku nguvu umwigeme w'umuyabaga ari mu bari bamaze amezi atandatu yabwiye itangazamakuru rya nigeria ko yafashe ingingo yo kuja kwiyugarana n'abandi kubera abavyeyi biwe bamwegeza kure y'imana kandi yifuza kubona ijuru abategetsi ba nigeria batanguye gusaka muri urwo rusengero inyuma y'imyidogo y'abavyeyi b'abana bariyo polisi ya nigeria ikaba yavuze ko yataye muri yompi pasiteri y'iryo shengero na bamwe mu bayoboke biwe abanyagihugu baharugwa mu majana bo ku murwa mukuru wa sudani khartoum biyerekanye basaba abasirikare bafashe ubutegetsi kubusubiza imyerekano y'abifuza ko ubutegetsi buva mu minwe y'abasirikare yinjiye munsi wayo wa kane kwa kane w'indwi heze abanyagihugu icenda nibo bamenyekanye ko baguye mu myerekano ishusha nk'iy'uno munsi kwa mungu igihe abajeje umutekano bagerageza kuyiburizamwo bamwe mu biyerekanye babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko bazobandanya kwerekana kugera ubutegetsi bwatembagajwe mu kwezi kw'icumi ko mu mwaka uheze busubiye mu minwe y'abasivile kuva ubutegetsi bwa sudani butembagazwa n'abasirikare mu mwaka uheze amaze kurwa mu myerekano yo gusaba ko abasivile babusubizwa ko bagera ku ijana na cumi na bane ano makuru yose abagezeho hirya no ku isi ku ijwi rya amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ibice birenga mirongo ine ku ijana vy'ingo mu burundi zirwa zitaronse ico zifungura ivyo biri mu cegeranyo casohowe n'ikigo isebu kijejwe gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye ico kigo kivuga ko ubukene amikoro make no kubura amafaranga arizo mvu nyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura intara ya ngozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza ku isonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa inkuru tubaza umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza ivyo biharuro vyashizwe ahabona biri mw'itohoza ikigo c'igihugu isebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu burundi ivyafatiwe kahanini ni ibintu nkoramutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vy'ibanze service de base mu gifaransa mu gihugu nk'uburundi bufise abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi ikigo isebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi ugufungura ukwivuza ukuronka akazi ukurungika abana kw'ishure uburaro bwiza ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kugura kuranana ukubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cyane cyane biciye muri za telefone Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa Isebu yemeza ko mu cegeranyo bafise ingo zirenga mirongo ine ku ijana z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka ico bafungura aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nyuma yo gushira ahabona ico cegeranyo dufatiye ku ngo ingo zingana ibitigiri mirongo ine birenga ko na gatoyi dusanga bikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo basha dusanga ari bice mirongo itanu na kimwe basanzwe bakenye ndayishimiye atwara ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bahewe amashure mu gihugu kuva kuri ubwo bukene abana baraja ku ishuri hanyuma hariho abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iriko iragira imigambi yo kuziragaburira abana ku ishuri ni ukugira ngo abo bose baza baraheba ishuri ico gitigiri gitere kigabanuka mugabo hagereranije n'amatohoza akozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu asanga harabaye akarusho aratanga ibitigiri vyerekana ivyo ashikiriza dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwa kera kuko twari ku bice miro- ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu ku ijana bica byerekana uh, novuga ishusho ishusho y'iki gisata rimeze gute aho kuguki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza canke nimba rimeze neza ryisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza umuyobozi mukuru w'ikigo isebu avuga ko ivyigwa nk'ivyo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje burikaneza ijwi rya amerika eloje urikaneza urakenuye
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
urwaruka ruga muri za kaminuza mu burundi rwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusangi hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma mu mateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze ibindi kuri ino nkuru tubaza tiyarive ndayishimiye akoresheje ubwa amerika i kigali mu rwanda bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grand Lac bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka rwa kazoza rwiga mu mashuri kaminuza muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora kuba kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mboto kwibukiriza ibintu byabaye ariko gikuru cyari gikwiye kunywanisha abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bariya nta bintu birebire nabona byeza kumfasha cyahinduka nubwo mbona nyine ibyaheze byoba ibyaheze ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza basigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanazana injyane zidacika uko ibyabaye uwo byabaye ko ari igihe aca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibinini n'ibi bikaca bimusubiza hahandi ha kera ahantu tubanye neza ni ukuvuga ngo uwo ni umuhutu ngo uwo ni umututsi ngo uwo ni umutwa ubusanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu nko mu ishuri nk'ubu turi hamwe twese ko twigira hamwe hari aho usanga umuhutu azi ikintu umututsi atacazi ubusanzwe mu kigo aha iwacu ibyo nta n'icyo nta n'icyo duha ikibanza kinini cyane isanzwe ryo inyuma nacyo hinduka ni uko amoko twayibagiwe mu burundi tukamenya neza ko dufise ubwoko bumwe ubwoko bw'abarundi hanyuma sinahubwo nyine twoza dupfa twaza tuvangurya ngo ni umutu n'umututsi tubirabe mu mazuru twese mu mazuru hava ibisero naho bimeze gutyo kandi hari urwaruka rwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise k'uburundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo biradufasha cyane bituma tumenya tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira ejo cyangwa hirya y'ejo natwe bigwaruka ntituzobikore tukamenya ikizira ni uko tumenya kahise historike y'igihugu cyacu nyine yagenze mu bisanzwe ibikorwa by'umugisevere ni uko ugerageza kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise ico kibazo c'izo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi ry'amerika nabo hari uko babona byokorwa umwe muri abo avuga ko icoba akarusho bobisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu ivy'uyu mugwi wa severe nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu ciza cane mu barundi ariko niko mu vy'umu umugwi umugaruka ko ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusumba ubundi kandi mu byo twasomye cyangwa ibyo twumvise turabona yuko b'abahutu b'abatutsi barapfuye n'ayandi ho babifatiye hamwe kurikuranira byogenda neza bavuga gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu ibyo n'ibyo kuri ibyo kremani nziza icegera c'urongoye umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi avuga ko uburundi bukwiye kumenya ukuri ku bwicanyi bwakozwe mu burundi ata n'umwe asigaye inyuma hariho abama bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzuba kabuze reka tuvyibagire abarundi baca bavuga ngo ntibagira ntibana niki catumye rero bantu bashika ko uburundi bwinjira mu gihe co kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari intambara akarenganyo k'igihe kirekire intwaro mbi ikinyiza abantu atari intambara birashoboka ko igihugu kivuga kiti reka turabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu vyose tuvyibagire canke tubigendere ko mugabo tubizi mugabo biba bifise intumbero umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u rwanda gahunda yo kwiteza imbere ubu mu ikambi ya mugombwa iherereye mu karere ka gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi izo mpunzi isabwa ijwi rya amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka eric bagira ubusa yabagendeye izo mpunzi zabwa ijwi rya amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka madamu riva kanyange w'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya mugombwa iherereye igisagara mu majyepfo y'u rwanda winjiye mu iduka rya kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye kanyange yabwiye ijwi rya amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'amanyarwanda ni amafaranga yari yakuye iwabo muri kongo yemeza ko yatangiye acuruza inyanya intoryi n'ubunyobwa kuri ubu leta y'u rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi inkomoko ivuyeho tuza kumva ko ari umushinga wajya mbere nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari wajya uguza mu kigo cy'imari runaka baguza miliyoni ebyiri bakagira ayo bakwishyurira nawe ukagira uruhare wishyuriramo noneho ngemba naragujije miliyoni enye nishyura miliyoni ebyiri jya mbere nyishyurira miliyoni ebyiri nayo ubwo niko gutera imbere kwanjye iyi mishinga abaterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe inkunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze ku bireba kanyange acururiza mu nkambi ya mugombwa ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza ntago mbitinya rwose kuko muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya niyo ntanga y'ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabambura wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi yego njya hanze y'inkambi mfite inzu naguzeho miliyoni cumi n'ebyiri mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza kanyange yabwiye ijwi rya amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga ibihumbi bitatu magana atanu ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato mu iduka rye kanyange akoresha abakozi bane mugenzi wa kanyange ku ruhande ni bahati hakizimana w'imyaka makumyabiri n'icyenda impunzi nawe hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bubamariye byadufashije kwiteza imbere cyane bitewe n'uko bidufasha mu kwigira bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza kumva ko igihe natewe inkunga y'amafaranga nk'iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda ayisumbuyeho bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho ndetse n'ibyo nkora bikaguka hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu afite intumbero kuri ejo hazaza nubwo gutekereza ku gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyamubyaye bitabura igihugu gihoramo imyivumbagatanyo ishingiye ku mutekano muke numva nanjye nakwiteza imbere nkagera ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo mbese nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo ku buryo ki nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza nubwo wenda biri kure bigoye wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho kuko hari inararibonye twakwiye mu rwanda twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe tugeze iwacu ku buryo kishobora kugira akamaro mu kubaka igihugu ku rundi ruhande abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga bwana jafet ranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere icyifuzo ni uko twese yatugeraho natwe tukaba twayibamo bakareba abantu bose urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari icyo yinjiza twebwe tutabona twinjiza urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyangwa se bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho leta y'u rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose bwana keve karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya mugombwa turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kibaye cyangwa se igihe cyo kuba izo mfashanyo zahagarara bari bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa ibihumbi cumi na kimwe byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho leta y'u rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yaba angana kose ni uko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza kuko ntawe uzi icyo iminsi ihatse ni uko bagikoresha neza ikindi amahirwe yose babonye bakageza kuyabyaza umusaruro ikindi bakagerageza kwizigamira imibare itangwa na leta y'u rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya mugombwa icumbikiye abanyekongo basagaho gati ibihumbi cumi na kimwe ihamaze imyaka umunani kugeza ubu abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri makumyabiri ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basagaho gati imiryango magana atatu bari mu byiciro bitatu abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga ibihumbi birindwi magana atandatu ku muntu abo mu cya kabiri bitatu magana atanu naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi ahbdirusa ijwi rya amerika ku gisagara mu majyepfo y'u rwanda
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika tubandanirize ku gakino kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
shofe umbonera agashati tuzoba twashitse mu minota mirongo itatu ni ukuri iyi nama irakomeye je sinshobora kuyicego madamu siogope atatulia hii ni kombo taxi mu 15 minute tutakuwa tushafika urampumurije nari nzi ngo mpava nshego urumva ndumumenyesha amakuru ngiye mu nama ngira akamaro yo ngaha muri aka karere ahubwo ngira n'uyu mugabo tugiye mu nama imwe sawa ariko hewe umeze neza kamata iyo videwo uri kuraraba kuri telefone yawe yagutwaye umutwe gutyo gushika aho usikegenya amenyo imeze gute bwira umushoferi w'umunyabugare buha ubugome bwa bene wabo butugeze ehe meshi bari kufa nini
hari umuntu w'iwacu wapositinze aka kavidewo karerekana umuntu w'iwacu umuhumuro ari gukubitwa n'ingegero z'abanyabugu mwanange ubu ndahamya ko rwose atakiri muzima yo kweli vraiment monsieur pole sana Basi.
unaona hii masiku vraiment juu ya insécurité watu iko chauffe mu vichwa ndabizi neza ko mwebwe abanyabugo mutifuza kutubona turi bazima oya nawe nturenze urugero nyereka basi iyo videwo nanjye ndabe
Ntu- ntureba se
oya ni ukuri kw'imana reba kuntu bamugize iyi niyo videwo wariko uravuga je kumenga ndamaze kuyibona
U- urabona ukuntu izi ngegera ziri kumukubita Ah, ah, ahubwo ndabyibutse Bigeze.
iyi videwo nta nahise isana n'ibyo uri kuravuga Eh.
Mm. iyi videwo yafatiwe rusangi yafatiwe mu kabari abantu bariko baragwana urabeshya madamu mbesha ndaho uwo mwobishaka je ndaza kuyibereka originale yayo iyi niyo kuva mu mwaka uheze ni ukuri enda kurahiye ni uko nyene aba bantu bashizemo imiziki ngo ntitwumve ururimi bariko baravugamo iyi videwo ivuga mu rurimi rw'iwacu wocu ubyumva kweli ni ukuri kose ibyo bintu uvuga urabeshya rwose ntabwo bishoboka umuntu wapositinze iyi videwo ni umuntu uzwi kandi wiyubashye iwacu rwose ntiyapfa gushyiraho ibintu byose abonye pe none kumpaririza jesi mejere kubabwira ko njye umumenyesha amakuru ngiye n'ubundi mu nama y'abamenyesha amakuru bo muri aka karere nta kindi kitujanye atari kurabira hamwe ingene twoza turatanga amakuru twabanje gutohoza neza tukamenya ko ari yo gutyo tukagwanya ibihuha nivyo vyonona imitwe y'abantu bigatuma banka abanyamahanga njye rero ahubwo buriya mfite ubushobozi nasaba ko hakuba ku rukuta runini rutandukanye bugo na muhumuro burundu bigaca iyo byakagiye eh monsieur uko sérieux kweli none se urabona nyina mwebwe abanyabugo nta muntu wabana namwe muri nk'ibirura bidashaka abanyamahanga iwabo none si uvuye Eh, niyo mvuye niyo mpamvu mvuga ibyo nzi neza nyine hari akara nakoragayo ariko niyiboneye neza uburyo abanyabugo ari abantu babi ni abagome mwabantu mwe gusa uko numvise abantu bavuga ko hari abanyamahanga batwitse ari bazima barangije ngo baranabarya shaka kubarya?
umva mbabwire mwabantu mwe, nta wundi muti uretse kubaka urukuta hagati ya bugo na muhumuro nta kindi rwose cyakemura ibi bibazo rwose sasa ulisikia ndo walikuambia niwe ulisikia mako nitaniambia kama ukukuwa pale Ni nyine na- nabyumvise babivuga
haukuviona hata maki bravo Eh.
ewa uruma sana uruwa mbere gusa wowe uri kunshimira iki urazi ikintu ndagushimiye ni uko washoboye kwihindura ukava mu muntu ugahinduka ya nyoni bita gasuku ugashobora gusubiramo ibintu utabanje gu- kwiyumvira ese kasuku urabona mfite umuntu usongoye akini Mi- ngoka nikuulize swali monsieur hivi utaweza panda muti kurira igiti ngo kandi ugiye kuntuka urabona njyewe ndingujya njya kurira ibiti
swali unasema sai aseme ulikuwa taka se batie kibambazi O, umva bazarwubake rwose njyewe nibashaka n'amatafari nzayatanga sasa siku moja tu par exemple wanajengele kibambazi kwanza mi najua kama itajengoka hata siku moja ngo utakuwa nenda salimia rafiki yako aye na kutumika aye akwasi kama ushakuwa msere banya tuyuwe
se Oh, mana yanjye reka ndaguhanura je nibaza yuko woshaka ugaheba burundu kumviriza ivyo bihuha bikubesha nivyo bikonona mu mutwe reka nawe uca uba muri abo bantu bakwiragiza inkuru zitarizo sesa izo nkuru zitarizo nizo zitera kwikekana hagati yacu bikatubuza kubana mu mahoro kama telekose itakusaidia sana
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
akano ka duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro ari kumwe na joy diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fatuma rimasi karara twemeye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu